Kun raadiyoo Nuuran Hudaati. Raadiyoon Nuuran Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuuran Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuuran Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد مبارك بقربين عيد الأضحى بركم تقف دي بفري وفرتمي تقوتين سنجي تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال kun sagantaa addaadhaamsi bagittiin isin gahee hordoftoonni keen ahlii fi maatii keessaniif itti dabarsitan itti keessummeessinudha sagantaa kan kan isaaniin gahuu jirna abbaa sibnal islaamii qophii kan keessatti immoo dhaamsi keessan isan dhageessisaa jidduun odeeffannoo gaggabaabduu fi nashiidaa garaagaraa gurri isan buusaa isin waliin turra hanga xumura sagantaa kennatti na waliin turaa saniin jedha ayyaana iidal adhaa ayyaana iidal fixrii irraa kan adda godhu guyyoota sadiif olfaan kabajamudha kanaaf ammoo guyyaan guyyaa iidaa waan ta'eef nashiidaa iidaa tokko gurrisan buusee dhaamsi keessanillee jidduun haga tokko isanii dhiyeessee walitti deebina nashiidaa iidaa kanaan booda akkasumas dhaamsi keessan dhageeffataa waliin turaasaniin jedha يا عيد عيد مبارك عيد مبارك كان سعادة كان تكما كان وحدة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك هري أدى عيد مبارك عيد مبارك كود أدى gammachuu guddaa iida arafaa guyyaa hundaa dhaaf hangafa Kan gammadu islaamni hundi rabbiin faarsaa ta'uudhaan qindee.
gammachuu guddaa iida arafaa guyyaa hundaa dhaaf hangafa Kan gammadu islaamni hundi rabbiin faarsaa ta'uudhaan qindee.
يا عيد عيد Eid Mubaarak.
عيد مبارك kan sacaada kan tokkummaa kan wahdaa عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك هري adda عيد مبارك عيد مبارك كودا الدم kan ifa baahuu daandiin islaamaa dukkana ibsaa ifa calaamaa yoo jedhu naamu allahu akbar rabbiin faarsaa رب فرسا qalbiin gammadee galata galchaa hojii daansaa موجبونسا kan ifa baahuu daandiin islaamaa dukkana ibsaa ifa calaamaa yoo jedhu naamu allahu akbar rabbiin faarsaa رب فرسا qalbiin gammadee galata galchaa hojii daansaa موجبونسا يا عيد عيد مبارك عيد مبارك كان سعادة كان تكما كان وحدة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك هيري أدى عيد مبارك عيد مبارك ودا أدى ورا برانا كان برا هدو كان دي ديبين وجين قمادو Kan wal bohaarsu, kan waliif yaadu, sinaa baraaru, wal wajjin ooduu.
warra baraanaa kan bara hedduu kan deddeebiin wajjin gammaadu Kan wal bohaarsu, kan waliif yaadu, sina baraaru wal wajjin ooduu.
يا عيد عيد مبارك عيد مبارك كان سعادة كان تكما كان وحدة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك ريادة عيد مبارك عيد مبارك ودادة عيد ملكيدا كان خيريدا كان جلالا كان تكمادا Siniifa taa'u kan qananiidha, siniifa taa'u kan tokkummaadha.
Ida kayriidha, ida toltuudha, kan jalaala, kan tokkummaadha.
Sinifa taa'u kan qananiidha, sinifa taa'u kan milkiidha.
يا عيد عيد مبارك عيد مبارك كان سعادة كان تكما كان وحدة عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك هيري أدى عيد مبارك عيد مبارك ودادة Bismillaahi Rahmaani Rahiim. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Duraan dursa qopheessitootaa fi hordoftoota je- raadiyoo Nooral Hudaa akkasumas miseensotaa fi ustaazowwan, ameerroowwan, koreewwan eh, jaarmeeyya Sumaayotaa fi bilaalotaa keessatti argamtan baga ayyaana idil adhaa hijira 1441faatti isin geen jedha. Itti aansuudhaan maatiiwwan koo eh, akkasiis abbaa koo haadha kan koo kan na guddiste eh, obboleewwan koo obboleessi koo Kaalid obboleessi koo akkasuma Roozaa kan achumatti argamtu bagantii Singee jechuu barbaada obboleewwan koo maraas kan godina Jimmaa aanaa gommaa ganda gaabanii abbuu keessatti argaman aan kan isinin jedhe Asiyaa Shaafin jedhama kan Dubaayitti argamtudha akkasumas manni barnootaa koo garee caffee jannataa baadha.
Salaam alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Duraan dursee isinummaan Iidil Mubaarak jechuu barbaada qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa Iidil Mubaarak kilamaantu bukeera. Kilsaneentu xayyibiin ittaansee dhaggeeffatoota raadiyoo Nuural Hudaa obboleewwan tiyya hiriyootan tiyya kan biyyaalaa kan biyya keessa jiran haadhaaf abbaa kiyya obboleeyyan kiyya hunduma keessaniinuu iidil mubaarik kabaranaa kabara hedduu rabbi isin haa taasisu itti aansee jaarmaa isumooyyootaatiif bilaalotaa baga rabbiin ittiin isin ga'e kabaranaa kabara hedduu isin haa taasisu itti aansee garee nuural jannaa amiirran koreewwan ilaa miseensatti baga rabbiin ittiin isin ga'e iidil mubaarakil sana intu xayyibiin.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كم جمتوت جالة تمتوتا كندستوتا تيبين ورحودا بغ ربين أيانا إدولا دها بركم تقف لبا أفريف أورضم تقوتن سنجا إذنين تلا akkasumas hordoftoota amantii muslimaa kan addunyaa gubbaraa jiran guutuu bara rabbiin ittiin isin gahe akkasumas godina arsii aanaa suudee ganda hailaa nudee irraa abbaa kiyya bashiir saanii haadha tiyyaa alimaa idiris baga rabbiin ayyaana idul adahaatiin isin gahe kan umurii dheerinnaa isiniif haa ta'u isiniin jechaa akkasumas firoottan kiyya guutuu keessanuu hiriyoottan tiyya kan biyya keessallee kan biyya alaallee baga rabbiin ayyaana idul adahaatiin isin gahe isiniin jechaa akkasumas garee jaarmaa sumayyootaa fi bilaalotaa baga rabbiin ayyaana idul adahaatiin isin ga'e isiniin jedha ani maqaan kiyyaa maariifaa bashiir eddoon jireenyaa dubaay naannoo shaarjaa irraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
alaikum warahmatullaahi wabarakaatu warroonni amantii musliimaa hordoftan baga rabbi ittiin sin gahe ittaan sun maatii koo haadha koo kabajamtuuf jaallatamtuu hawwaa kamaal baga rabbi ittiin si gahee abbaa koo kabajamaaf jaallatamaa awwalu muhammad baga rabbi ittiin si gahee obboleeyyan koo kabajamoof jaallatamoo suleeman awwaluu ibraahim awwaluu toofiq awwaluu mu'aaz awwaluu suufiyaa awwaluu baga rabbi ittiin si gahee abbaa manaa koo kabajamaaf jaallatamaa maamaan muhammad nuur baga rabbi ittiin si gahee daadolii koo firoottan koo marti keessan zahraa kamaal rahmatee kamaal zamzam kamaal baga rabbi ittiin sin gahee akkoo koo xuruu gammachuu baga rabbi ittiin sin gahee warroota naftan marti keessan baga geessanii annafiisaa walu suuda rabiyaa baga geessanii isiniin jedha.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu jalqabarra isinuma reediyoo isinuma qopheessitoota reediyoo nuural hodaa baga rabbii ayyaana iidal arafaati isin gaheetti aansuudhaan arsii lixaatti kan argaman abbaa koo obbo Qureesh Roobaa harmee Tawaddi Bishaa Guyyee magaalaa Shaashamanneetti kan argamu obboleessa koo Abdiisaa Qureeshii fi obboleettii ta'u Safiyaa Qureesh Abdurrahmaan Qureesh Yaasiin Qureesh Nuuraddiin Qureeshii fi Aaminaa Fatiyaa Raadiyaa fi obboleeyyan ta'u hafan maraanuu baga rabbiin ayyaana eedel arafaati isin gahee kan bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii tokko jedha itti aansuudhaanis abbaa mana kootii obbo Abdurrahmaan Abbaas godina arsii lixa aanaa dhaabbatti kan argamu haadhaa fi abbaa isaa obboleeyyanii fi firaa firiyoota isaanii waliin baga rabbiin ittiin isin gaheen jedha itti aansuudhaan hiriyoota too biyya alaa fi biyya keessa jirtan maraanuu baga rabbiin guyyaa iidaatiin isin gahee kan isiniin jedhu ani hawwaa qureesh suud arabiyaa magaalaa makkaa irra.
Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota qophii raadiyoo Nuural Hudaa baga rabbiin ayyaana Iidul Adhaa bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokkootiin isin ga'e isiniin jedha. Akkasuma maatii kan koo godina Jimmaa aanaa Mancoo ganda Qaajjaa Dilbiitti kan argaman abbaa kan koo Rashaa Dabbaatamaa Abbaa Giddiitii fi ummaa kan koo Ziinaa Rashaa Dabbaatamaa Abbaa Giddii obboleewwan kan koo kan durbaa kan dhiiraa baga rabbiin ayyaana Iidul Adhaa bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokkootiin isin ga'e jedha. Akkasuma obboleewwan kan koo kanneen as keessatti waliin argamnu jechaadha. Teessuma kan koo Ustaaz Yaaquut Abdurrahmaanii fi akkasuma wasiila kiyyaa Seefuu Abbaatamaa Abbaa Giddii akkasuma jechaadha Muzammil Sheenaasir Muddassir Sheenaasir Amiin Abbaa Jabal akkasuma jechaadha Hasan Abbaa Diggaa Mahammad Hussein Mahammad Awwal Abbaa Foggii kanneen hafan obboleewwan kan koo hundinuu baga rabbiin ayyaana idaladaa bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokkootiin isin ga'een jedha assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu an obboleessa keessan muhammad rashaad suuda arabiyaa magaalaa naajiraan irraa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu dura dursoo baga rabbiin ittiin isin gahee namni jechuunii barbaadu isinuma qopheessitoota raadiyoo nurul hudaa baga rabbiin iidul adxaan isin gahee itti aansuun ulamaa'ota keenya kan raadiyoo nurul hudaa irratti nu tajaajilaa jiran hunda keessanuu baga rabbiin iidul adxaan isin gahee akkasuma muslimtoota addunyaa irratti argamtan hundi keessanuu kan afaan kiyya kana beekuuf hin beynis baga rabbiin iidul adxaan isin gahee itti aansuun abbaa koo yuusuf حسن akkasuma beerota koo hunda keessanuu baga rabbiin ittiin isin gahe akkasuma obboleeyyan koo kan dhiiraa kan dubaraa hunda keessanuu baga rabbiin iidul adxaan isin gahe iida baranaa kan bara hedduu isin hunda keessanuu rabbiin isiniif haa taasisu ani kan dhaamsa kana isiniif dabarsaa jiru sucuud yuusuf godina baalee ganda alaagee makkatal mukarramaa irraa iidul mubaarak
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كإرجاء إيد الأرقى بقرب سنين كيماتك ينجت برباد ومكانك يا ربي وسنجامة أولا رت نمني إيد أرقى وكا كما تقو في دبا فريق فرطمي تقو بقرب سنين كيجتوني برباد وأباك يا أسين كدير أكسما حالتي يا فاطمة هجي أكسما بيروتتي يا في أكسما أبا مناك يا محمد جمال هجا سنين بقربين إيد الأرقى سنين كيدا أبليوان كيا obboleessa kiyya daawud huseen akkasuma adam huseen akkasuma obboleewwan kiyya saadiyaa huseen ruuziyaa huseen layluu huseen rahiimaa huseen hunduma isaaniitu baga rabbiin iida isiniin ga'e warra baranaa habara geree isinii haa ta'uudhaani akkasuma hojjettoota miidiyaa nuural hudaa isinis baga rabbiin isiniin ga'e akkasuma obboleewwan kiyya hunduma muslimaa baga rabbiin iidaal arafaa iidal adahaa isiniin ga'e isiniin ja'a assalaamu alaikum warahmatullahi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبسة الراديو نور الهدى عيد مبارك كل عام كل عام وأنتم بخير تقبل الله منا ومنكم بقايانا عيد برات ربي سنجاه سنجتشو بربادا أكسما فروتان كوتي في أهليكو كبيا إثيوبيا كيس ترجمان بقايانا عيد الأضحى بركم توكو في دبا أفريا هرتمي توكو نسنجاه تشونين بربادا أكسما رتوك بجمتو جالتمتو كدو عبد الله akkasuma abbaa koo marasa mahammad haadha manaa koo miskuumee firoottan isiitiif ahlii isiif maraanu baga ayyaana idil adahaatiin isin jechuun hin barbaada hiriyoottan koo kas suudii keessaa ka biyya jira hunda isaanitu baga ittiin isin jechuun barbaada kan nabii kan kan hin beenne akkasuma obboleeyyan koo kasuuda arabiyaa keessatti argaman ahmad umarasaan hasan umarasaan baga ittiin isin jechuun hin barbaada an kan sagalee isin hirguu jiru علي عمر حسن سعود عربية خميس مشهد الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkami qopheessitoota qophii raadiyoo nurra hudha maqaan koo saadam sheessiraa jedhama Ba- namoonni baga isiniin ga'e jechuun nan barbaada godina arsii aanaa suudee ganda sammaar samaariitti kan argamaniif sa'idaa bashiirotiif akkasuma yasribaa sheessiraajiif keeniyaa sheessiraajiif mayramaa sheessiraajiin baga isiniin ga'e jechuun ni barbaada anis ammaaf kan jiraadhu suuda arabiyaa magaalaa riyaadirraa siifan sulxiitiin baga siin ga'e jechuu ni barbaada ayyee galatomaa isiniin jedha Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Duraan dursee namni hangafatti iida bara kana idul adhaa bageettiin isin ga'ee jechuu barbaadu isinuma qopheessitoo qophii raadiyoo nuur hudaa ittaan sun hordoftoota amantii musliimaa hu- addunyaa irra jiran maraaf kanaalee kiyya kan biyyoo garaagaraa keessa jiraatan maraaf baga ittiin isin ga'ee idul mubaarak kan baranaa kan bara hegeree rabbiin nu haa taasisu warra khayrii keessatti umurii dheerate rabbiin nu haa taasisu warra qalbii lamallee rabbiin nu haa taasisu iidil mubaarak isiniin jedha ani tan akkana isiniin jettu rahima sheezeelaa saawud arabiyaarraa magaalaa jiddaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh
عليكم ورحمة الله وبركاته ماريا كمال مكة سعودية عربية را كانين بقايا أنا جيسن جتشوني بربادو أركو كانين باي جالد فوزي عشي عمر أباكو كانين باي جالد كمال أبا ملكي وبلاكو كانين باي جالد رشيد كمال رحمدان كمال أبو بكر كمال أحمد كمال محمد كمال مهدي كمال في بوليتيكو سعودية كمال في إنديا كمال أكسمس مجاسي baabbiidhaafis baga ayyaana waggaatiin isin ga'e jecha akkasumas jiraattota musliima addunyaarra jiraniin baga ayyaana waggaatiin geessa dhufuunis rabbiin isin haga'u jecha dabarfachuu dan- barbaade assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan koo Rahiim Abdullah jedhama. United Arab Emirates magaalaa Abudaabee irraa kan ani baga isiniin ga'ichu yeroo dhiyaate koo abbaa koo Abdullah Abbee haadha koo Hawwaa Edee obboleewwan koo Gammadee Abdullah Bontuu Abdullah Aneessa Abdullah Abdii Abdullah akkasumas firoottan koo uummata musliimaa maraan baga ayyaana ayyaasaatiin isin ga'ee jedha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كابا جمتوتا جالتم توتا ودوتوتا تيبي نور الهدى أكم جرتني ما شاء الله بقى جراتني duraan dursa sinuma qophee qophee nura hudaa baga rabbi ayyaana iid al-adhaa bara kuma tokkoo fi dhibba afurii afurtamii tokkoo siniin ga'a jecha hunduma keessanii jechuudha ustaazowwan garee kana keessa jiran hunduma isaanii baga itti geessanii kanatti aansuudhaan firootan kiyyaa kan biyya keessatti argaman obboleessa kiyya Mahammad Zeen Jamaalii Shamsuu Jamaal akkasuma Xayyibuu Jamaalii fi Jawaaru Jamaal akkasuma hiriyoottan kiyyaa kan wajjiniin jiraadhu hunduma isaanii baga ittiin isin ga'ee jechuu barbaada. maatii kiyya hundumaanuu akkasuma ummata muslimaa maraan baga itti geessan isin jedha. Maqaan kiyya Rijaal Jamaal Godina Jimmaa Anaa Sigimoo jiraataa magaalaa Saudi Arabiyaa. Salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبسيتوتا ميديا نور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله duraan dursee isinuma qopheessitoota meediyaa nuural hudaa baga rabbiin ayyaana iidal adhaa ittiin isin ga'e isiniin jedha itti aansuudhaan abbaa koo dhalataa naannoo amaaraa godina oromiyaa magaalaa sanbatetti kan argamu mahmud abdallaa harmeetti yaaminaa hasan alii obboleettii tiya faaximaa mahmud umar mahmudii fi hammaduu mahmud baga rabbiin ittiin isin ga'e isiniin jedha itti aansun haadha manaatti yaa faaximaa darsoo mucaatti yaa asmaa mahammad baga ittiin isin ga'e isiniin jedha obboleewwan kiyyaa fi firoottan kiyya gaa hiriyoottan kiyya cufa kan asirratti isin waamuuf yeroon na daangeessitu baga rabbiin ittiin isin ga'e isiniin jedha ani kan isiniin jedhu obboleessa keessan mahammad mahmuud saawud arabiyaa riyaadirraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu jalafiidoota kabajamtoota qopheessitoota fi gaazexeessitoota daaraktaroota nuural hudaa duraan dursee isinuma baga geessan isiniin jedhetti aansee maatii kiyya kan oromiyaa keessatti argaman godina arsii aanaa sudee ganda haliila aanule abbaa kiyya jalatamaa fi kabajamaa isaa kadiiri harmeeti haliima amaanii moodee baga geessan isiniin jedha itti aansee abbiraa kiyya abbiyyuu kadir baga geessee maatii keessa wajji baga geessan isiniin jedha itti aansee abbaa manaa kiyya jalatamaa fi kabajamaa haatu qaaka baga geessan maatii fi obboleeyyanii fi haadha keessa wajji baga geessanii itti aansetti niinii obboleeyyan tiyyaata biyya keessa jiran hunda keessanuu hiriyoota tiyyaa fi hunda keessanuu baga geessan isiniin jedha itti aansee obboleeyyan tiyyaata wajji barataa jiru garee oomishtoota dii biyyaa amirtoota miseensota koree fi bulchiinsa hunda keessanuu baga geessanii akkasuma antakkas isiniin jettu saaxuqaa gaasuu darabiyaarra.
Bismillah alhamdulillah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajaamtoota jaalatamtoota raadiyoo Nurul Hudaa awwalan sagantaa qopheessitanii nuuf yeroo keessanii jazaakumullahu khayran bagi rabbiin guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa iid arafaa fi guyyaa jumaatiillee isin ga'e barakallaa fi kuma jazaakumullahu khayran akkuma san kabajaamtoota jaalatamtoota abbaa biyyaadha kayyaa sodora biyyaarraan halimaa jonsoraa abbaa kiyyaa jonsora dhaqqaboo ummii tiyyaa zayinii dhaqqaboo akkuma sabbileetti tiyya sasudha. darabii haisa jirtu safiyyaa jirtura baga guyyaa iidal arafaan si ga'e akkuma san musliim hunda ka addunyaa kanarra jirtan baga rabbiin iid arafaan isin ga'e guyyaan kun ka kabajaa ka gammachuu kan baranaa kan bara dhufu isinii haa ta'u akkuma san obboleeyyan keenya kan nuural garee sumayyootaa fi bilaalota garee barumsa diinni islaam wajjin kaddamu jiru amiirota garee barumsa diinni islaam baga rabbi guyyaa kabajamaaf jaalatamaa kanaa isin ga'ee ustaazota wajjin baarakallaa fi kum jazaakumullah khayr assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtoota warroota raadiyoo nuural hudaa duraan dursee baga isin hunda keessanoo rabbiin ittiin isin gahe jecha ulamaa'ota keenna hunduma isaa rabbiin baga ittiin nu gahe baga gammaddan ayyaana waggaa baga geettan jecha ani jamaal taahir jedhama maatii koo kan biyya oromiyaa keessatti argaman abbaa kootii fi haadha koollee maatii koo obboleeyyan koo hundumaafuu baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun barbaada hunduma muslimtootaatu baga rabbiin ittiin nu gahee baga gammanne baga gammaddanii waggaa waggaan rabbiin gammachuun namatti deebi'u rabbi nu haa taa'isu Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Maqaan koo Mabuubaashee Jamaal Abbaa Diggaan jedhama. Saawud Arabiyaa magaalaa Jiddaa Raayi abbaa koo obbo Shee Jamaal Abbaa Diggaa fi haadha koo aadde Ummii Abbaa Diggaa akkasuma obboleewwan koo kulliin baga ayyaana Iidal Adhaa kan bara 1441tiin isin gahee ayyaana gaarii ayyaana ishqii kan milkii kan gammachuu kan baranaa kan bara hedduu rabbiin nuuf haa godhuun isiniin jedha.
عيد ساعد جنة مسلمة هندانو قيان أراخوني قيانو قمنو قالاتا قل فتشا تكبيرتا قدسنو قمتشو أداتي النمو والسيمنو عيد ساعد جنة مسلمة هندانو ويان أراخوني ويانو قمنو قلاتا بالفجة تكبيرتا قدسنو قمتشو أدات النمو والسيمنو kabajamtoota hordoftoota keenya ammallee waliin gaddeebiin irdeebiin bagrabbiin ayyaanii daladaa barkum 1441tiin isin ga'eessaniin jenna. Wantoota ayyaan iidal adaa adda godhu jidduu inni tokko sirna hajjiiti. Hajjiin utubaa islaamaa shanaan jidduu isa tokko. Namni humni isaa danda'e hundi raawwachuun dirqama. Haalum kanaan waggaa waggaan musliimoonni miliyoon lamtu qashanii ol hajjii raawwatuuf gara magaalaa kabajamtuu makkaatti imaluu ture. Haa ta'u malee barkan sababa weerar dhibee COVID-19 f sirni hajjii musliimoota miliyoon lama oliin raawwatamuu ture musliimoota Saawudii keessatti argaman lakkoofsaan kum kudhan hin geenye qofaan raawwatame. Musliimoonni lakkoofsaan kum kudhanii Saawudii keessatti argaman kunniin haala akkamiitiin sirna hajjii kan raawwatan? Sirna hajjii barkanaa irratti hujjaajonni hundi haguuggii funyaanii fi afaanii uffachuuf dirqisiifamanii jiru. Maloota dhibee COVID-19 ittisuuf dhaabbata fayyaa addunyaa irraa kenname jidduu tokko ta'e namni kamuu maskii fuulaa akka uffatu dirqisiifama. Akkasumas arbaa dabrirraa kaasee hujjaajonni haala walirraa fageenya hawaasummaa eegateen sirna hajjii keessaa tokko kan ta'e xawaaf raawwataa turan. Kunis sirna raawwatamu keessaa tokko yoo ta'u duraan namoota lakkoofsaan kuma hedduutti yeroo tokkotti raawwataa ture. Barkan ammoo yeroo tokkotti nam shantamaa qofaaf faayyamama. Sirna hajjii barkanaa irratti ammoo maaltu dhorkama? Hujjaajonni iddoo ergamaan rabbii dhungate dhungachuuf yookaan ammoo hajralaas wad dhungachuuf akkasumas kaabaa qabachuuf dhiphatu ture. Barkan ammoo kun dhorkamee jira. Mudannoon akkasii kun ammoo kan jalqabaati miti. Yeroo adda addaatti sababa garaagaraatiin tarkaanfiin wal fakkaatu fudhatamee jira. Mudannoo kanneen jidduu muraasni akka lakkoofsa milaadiyaatti bar dhibba sagaliif soddomatti sirna hajjii sababa gareen qaramateen jedhamu kan amma bahareen jedhamu keessatti argamu magaalaa kabajamtuu makkaa irratti haleellaa raawwatee fi sirna hajjii guutumaa guutuutti haqamee jira. Weerarri dhibee koleeraa jaarraa kudha sagalaffaa keessa yeroo garaagaraatti guutuu addunyaa keessatti ka'ee tureef kudha saddeet soddomii torbaa fi kudha saddeet afurtamii jahaatti hujjaajota irra uggurri kaa'ame ture. Akkasumas koovid sirna hajjii qofa osoo hin taane Itoophiyaa dabalatee biyyoota hedduu keessatti uummanni salaata iidaa jamaa'aan akka hin salaanne dhiibbaa uumee jira. Biyyoota tokko tokko keessatti ammoo uummanni muslimaa haala walirraa fageenya eegateen salaanni iidaa jamaa'aan salaatamee jira. Akkasumas Itoophiyaa keessatti musliimoonni magaalaa keessa jiraatan sababa dhibee kanaaf akka gara baadiyyaa maatii isaanii bira deemanii hin kabajne dirqisiifamanii jiru. kabajamtoota hordoftoota keenya kan dhaggeeffattu jirtan sagantaa addaa dhaamsa bagettiin isin ga'ee isin ahlii fi maatii keessaniif dabarfattan itti keessummeessaa jirrudha. Mee ammas dhaamsa keessan isin dhageessisee walii gad deebina nu waliin turaasaniin jedha.
عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magatti isiniin ga'e jechuu kanneen barbaadu duraan dursee isin qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa irra dalagdaniif akkasumas firoottanii fi hiriyoottan kan koo akkasumas Oromoota addunyaa irratti argaman musliima addunyaa irratti argaman hundaaf baga rabbiin guyyaa kanaan guyyaa jaalatamaa kabajamaa kanaan isin ga'e kan hin jedhu adabbileessa keessan kadiir bayaan jiddarraa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagattiin isin ga'e isin hin jedha namni bagattiin isin ga'e jedhu muslimtoota addunyaa kanarra jiranii fi akkasumas gaazexeessitoota raadiyoo Nuura Luddaatiif akkasumas nama na beekanii fi nama nan beeknes akkasumas musliimtoota addunyaa kana hundaa baga ayyaana iidal adhaa bagatteen isiniin geja akkasumas kabajamaaf jaalatama abbaa warra kiyyaa Abdurrahmaan Jailoo Adamiif abbaa kiyya Seifuu Ajiqaatiif obboleessa kiyya Abdurrahmaan Seifutiif Abdulaziz Seifutiif Samman Seifutiif Aliyaa Seifutiif akkasumas harmeetiif kan jaaladhu Hawwaa Haajitiif Zakkayootii Zaara Abdul Qaadiriif akkasumas nama na beekaniif nan beekne aanaa suudee ganda bareenaa gara jallaatti argama hundaayuu baga isiniin geja soddaa kiyya kan ta'e Jailoo Adam Misraa aanaa Ziyaad Jailaan bagattiin isin geja akkasumas obboleettii keessa kan jaaladhu Rahmaa Adam Karimaa Tulluu Anaa Hajii Hajii Sulxii bagattiin isin gahee isiniin jedha Rahmaa bagattiin si geessin jaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu baga geessan jechuu kan barbaadu awwalaan isinuma qopheessitoota nuural hudaa maraaf akkasuma hordoftoota nuural hudaa maraaf baga geessan jechuun barbaada. akkasuma maatii kiyya godina jimma ganda balfoo koncheetti kan argaman maraaf baga geessan jechuun barbaada akkasuma hiriyoottan kiyya asna biratti kan argamaniif zalikaa maammadiif baga geessa jechuun barbaada akkasuma kazinaa hajiitiinis baga geessa jechuun barbaada an kan akkana isiniin jettu ruuzee nagaash oomaan irra.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhaggeeffattoota raadiyoon hundaa baga rabbiin hayyaana hidal hajjii bara kuma tokko dhibbaa afurii afurtamii tokkootiin sin gaate hid mubaarik akkasuma kan inni eebbisuu barbaadu maatii kiyya godina jimmaa aanaa qarsaa gandaa waa'ee sabbuurraa hajii abbaa biyyaa abbaa keessaa akkasuma ummaa kiyya baga rabbiin ittiin sin gahate jechuun barbaada akkasuma obboleessa kiyya rihaadoo baga rabbiin ittiin sin gahate akkasuma obboleettii kiyya ummee baga rabbiin ittiin sin gahate akkasuma maatii ishee waliin baga rabbiin ittiin sin gahate akkasuma fatiyaa baga rabbiin ittiin sin gahate hid mubaarik akkasuma obboleessa kiyya kiyya muhammad saanii magaalaa sarborraa baga rabbiin ittiin sigaate akkasuma ridaa baga rabbiin ittiin sigaate hasanoo baga rabbiin ittiin sigaate jechuun barbaada akkasuma obboleettii kiyya beeruutirraa kadiijaa baga rabbiin ittiin sigaate akkasuma hiriyootan kan koo kan biyya keessaa kan biyya alaa baga rabbiin ittiin sigaate kan isiniin jechuu jiru suudi arabiyaa magaalaa makkaarraa maqaan kiyya kaamilaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجم توتا جالتم توتا دعوة توتا قبيس توتا راديو نور هدى بغربين إدل دها كوغاكم تكوفي دب أفري فرتمو تكوفا كناشن إنجي قدين أدى والو مقالة سنبتيتي غندك لك دادا كان أرجمان abbaa kiyya aliyyoo muhammad mureetiif haadhatee biiftuu aliyaan boorsaa bilayyan kiyya qofaanuu akkasumas firoottan kiyyaa fi hiriyoottan kiyya warra na beeku hundumaanuu kan biyya uummata muslimaa kan biyya adda addaatti argamtan cufaanuu baga rabbiin iidal arafaa kanaa kan waggaa kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokkoffaa kanaa isin gee jechaadha isinis warroottan garee nuura hudaadha jechuudha galatomadha maashaallah akkasumatti nu qopheessitanii bara baraan hoggaa hoggaadhaan dhaamsa dabarfatuu keenyaaf hiree nu kennitanii akkasitti nu qopheessuu keessaniif baarakallah fiikum jazakumullah khairan garee marii masjida qilee guddaa ja'ame kan waggaa shaniif wajjin turre akkasuma hojii khairii tola ooltummaa wajjin hojjetuudhaan walitti dabaalamne hunda isaanii jechuudha baga rabbiin ittiin isin gahee jechuun hin barbaada. kan biyya addaa Suudii Arabiyaa keessatti argaman jecha cufa isaanii tuudhu baga rabbiin ittiin isin gahe jechuun hin barbaada. Ani Hasawnaa Aliyoo Muhammad Umareedha. Godina addaa Walloo Kamisee magaalaa Sanbatee ganda qilee guddatti kan argamu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhaggeeffattoota nuurul hudaa baga rabbiin ayyaana arafaa bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokko isin ga'e akkasumas dhaamsa idaa abbaa kiyya abbaa sharaaf abbaa fiixaa baga rabbiin ittiin sin ga'e haadha kiyya kaziinaa abbaa faggii baga rabbiin ittiin si ga'e obboleessa kiyya asan baga rabbiin ittiin si ga'e obboleessa kiyya usmaan baga rabbiin ittiin si ga'e obboleessa kiyya haarees baga rabbiin ittiin si ga'e obboleessa kiyya nasruddiin baga rabbiin ittiin si ga'e obboleettii kiyya jamiilaa baga rabbiin ittiin si ga'e obboleettii kiyya safiyyaa baga rabbiin ittiin si ga'e obboleettii kiyya firdoosaa baga rabbiin ittiin si ga'e obboleettii kiyya lotabii baga rabbiin ittiin si ga'e akkasumas obboloowwan kan koo kan fagoof dhihoo jirtanullee baga rabbiin ittiin si ga'e inshaa allah maqaan kiyya muslimaa magaalaa makkaarraa kan baaralnaa kan baageen rabbiin nuuf haa godhu iida kayrii iida gammachuu Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dura irratti warroonni bagatti isin hin geessinin jechuu barbaade isinuma warroota miidiyaa Nuur Alhudaarra dalagdan baga'ee dal'adahaa bara kuma tokkoo fi afurii fi afurtamii tokko isin hin ga'e jedha. Itti aansee hoogganaa keenya kan jarma sumiyyootaa bilaalotaa ta'e Ustaad Xaaliboo Radallaa itti aansee jarma sumiyyootaa bilaalotaa kan amiirotaa fi miseensota dameelee garaagaraa irra dalagaa hundumaa isaaniitu nu bagatti isin hin ga'e jedhaani. itti aansee damee diinagdee irra horoota dalagaa hundumaa isaaniitu nu bagatti isin ga'e jedha. Itti aansee garee kolleejjii diinal islaam amiirota hundumaa isaaniitu nu baga iidal adahaa bara kuma tokkoo fi ba'a afurii afurtamii tokko isin ga'e jedhaani. Itti aansee maatiiwwan koo kan godina arsii aanaa diiga luftii ijootti argaman obboleeyyan kootii fi abbaa koo haadha koo bagatti isin ga'e jedhaani. akkasuma immoo barsiiftuu koo kan garee qura'aana na barsiiftu karaa dhuunfaatiin faaxumaa haajii zubeeriitiin bagatti isin ga'e jedhaan bakka jirtanitti maatii fi aalii keessan hunduma hojiinu kan akkana jettu rahiimaa shee amaan dubayra.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal matkan Eid Mubarak jechuun barbaadu isinuma gaazexeessotaa fi ulamaa keenya kan nuura hundaa irratti argamtan hundumti keessanuu Eid Mubarak isiniin jedheera. Akkasuma atiyyii kan godina Jimmaa aanaa xiroofataa ganda Dachaanadhiitti argaman Eid Mubarak isiniin jedheera. Akkasuma godina tokkicha kan magaalaa Finfinneetti argaman obboleettii kiyya kan achumatti argamtu magaalaa Finfinnee Kayiree Hajee obboleessa kiyya kan magaalaa Adaamaatti argamu Ridaa Hajee Eid Mubarak isiniin jedheera. itti dabaluun godinoota kiyya kan oomanitti argaman zaliikaa mahammad ruuzee nagaash akkasuma godinkoo tokko kan dubaayitti argamtu kamsuu amaan kan akkasiniin jettu obboleetti keessan kaziinaa hajii oomaanirra warra baranaa warra bara hedduu iidan mubaarak السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو قبة ستوتا تي في نور الهدى بقى ربيني كويا أيانا إدى الأدحتين نشين جاي جتشو مربادا إتان سورة الكزمسي maatii wankoo firootan koo godina jimmaan hattamaa ganda cafetaa yeeraatti kan argamanu abbaan koo daga abbaa bilguutiif gayyaa kan koo diyya abbaa machaatiif akkasumas haadha manaa koo istira abbaa zinaabeef maatii isii hundumaan akkasumas obboleessa koo abdurrahmaan isaatiif hordoftoota amantaa islaamaa maraan baga rabbiin guyyaa jaalatamaa fi guyyaa kabajamaa ayyaana idil adahaatiin isin gahee jechuun barbaada. itti dabaluudhaan hojjettoonni TV Nural Hudaa hundumti keessan baga geessanii uummata keenya uummata Oromoo mara hundaanuu baga ittiin isin ga'inaa jechuun barbaadaa galatooma.
عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu munawwar sheekh jamaal sheekh jawaar jedhama godina baalee magaalaa roobee irraayi baga rabbiin iida ladhaa bara kanaatiin isin gahe jedha dursa irratti namni handaamsa dhaamuu fi barbaadu isin qopheessitoota qophii raadiyoo nuural hudaatiif itti aansee dhammo ammootu haadhaa fi abbaa kiyyaa fi obboleewwan kiyya hundaanuu firoottannaaf kiyya hundaanuu baga rabbiin ayyaana bara kanaatiin isin gahee naaf jedhaanii akkasumas uummata muslimaa addunyaarra jiru hundaanuu baga rabbiin ayyaana bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokkoffaan waliin nu gahee jechuun barbaada. Ayyaana gaarii, ayyaana milkii, ayyaana gammachuu rabbiin nuuf haa taasisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن مكانك محمد جمال حسن جرمة إرقاد بالفرد بربادي أول أمة مسلمة هندمانو بقى idal ahadaa isiniin ga'e jedha akkasuma haadhaaf abbaa kiyya hasan musee waawiyyaa hajjoo abdii obboleeyyan tiyya hangafaaf quxusuu hundinuu obboleettiidhan tiyya hundinuu akkasuma ummata coofiraa hundumaanuu baga iida kana nagayaan isiniin geette jedha akkasuma warra nuural hudaa hojjettoota nuural hudaa hundumaanuu baga isiniin ga'e jedha akkasuma hiriyoota tiyya hundumaanuu baga isiniin ga'e jira akkasuma hiriyaa kiyya aliyyaa jiqaasiin baga isiniin ga'e jedha assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu آه بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبجمت هردفتوتا آه راديو نور الهدى قبسيتوتا خينيا بقى أيانا عيد الأضحى إتي سنينجي دوران درسي سنينجي وربادي إتيان سودان أكسما آه براتوتا أونلاين kangaree alhayaati fi biiftu islaama daandii guddinaa hundaanuu baga rabbiin itti isinin geeja akkasuma koreewwan keenya tajaajiltoota diin rabbi amiirraan garee alhayaat biiftu islaama daandii guddinaa hundaan baga itti isinin geeja jechuu barbaada itti aansuudhaan sheeka keenya bulchiinsa garee alhayaati fi biiftu islaamaa kan ta'e sheek aliyyi adam bakka jirtutti baga ittiin sigeesiin jechuu barbaada kanneen biraatis obboleewwan keenyaa hedduu warreen oonlaayina gubbatti wal beeynu kan diin rabbi waliin barachaa jiru hundummaan keessanuu baga ayyaana iidul adaatiin isin ga'e assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاتر تاني جالتم توتا فكبجم توتا قبسي توتا قبي سجنتا راديو نور الهدى هندي كيسان duraan dursee namni bagattiin isin ga'e jedhu isinuma qopheessitoota qophii sagantaa noora lhudaatiif akkasuma abbaa warraa kiyyaa oromiyaa arsii bahaatti kan argamu huseen aloo abdootiif akkasuma ilma kiyya kan hedduu jaaladhuu fi kan jireenyi biyya ambaa addaan nu fageessite yaasin huseen alootiif akkasuma obboleessa kiyya muhammad ajijiriis maatii isaa wajjiin akkasuma obboleettii tiyya habiibaa ajijiriis maatii isii wajjiin akkasuma obboleettii tiyya sa'aadaa hajijiriis maatii isii waliin baga iidal adhaa ittiin isin ga'e jechuun barbaada inni iida milkii iida nasrii duniyaadiini rabbiin waa godhu kan isiniin jettu an obboleettii teessan jamiilaa jidireessoo darabiyaa magaalaa jiddarra.
assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu akkam jirtan qopheessitoota nuura hudaa hundumti keessan nagaa qabdanii baga ayyaana iidal adhaatiin isin gahee kanatti aansuudhaan dhaamsinani dhaanfatuu barbaadu warra kiyyaa fi kaaba oromiyaatti kan argaman godina kamisee aanaa harxumaa fi fuusee ganda cirrattitti kan argamtu haadhi tiyya halimaa hasan adam waa haadhi manaa tiyya halimaa aliyyi ammallee haadhi manaa tiyya zaharaa muusaa ijoolleen qabu hundaa wajjin islaama alama irra jiran hundumaa maahu baga iida waggaatiin isin gahee jechaati ani kan obboleessi keessan kan isin ergu muhammad adam indiriis au muhammad siraayit dhiggii kan jedhamu magaalaa riyaad suudi arabiyaa irraa isin erge assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu duraan dursee isinuma qopheessitoota nuur alhudaatiif baga ciidul arafaan isin gahee isiniin jedha akkasuma godina arsii lixaa magaalaa dodolaatti kan argamu maatii kiyyaa fi firoota kiyyaa fi uummata magaalaa dodolaatti kan argaman hundaa baga idil arafaan isin ga'e naa jedhaani akkasuma aanaa dodolaa ganda osee biiraatti kan argaman abbaa kiyya bareesoo teniitii fi haadha tiyya jibboo sheek kadiirii fi obboleeyyan tiyya umar bariisootii fi sa'id bariisoo sulxaan bariisoo anshaa bariisoo akkasuma barsiisaa hajjii bariisoo godina arsii lixaa aanaa naasabootii kan darribaati kan argamuu fi maatii isaanii wajjiin uummata magaalaa osseetitti kan argamu baga ittiin isin ga'e naa jedhaanii anis bilal bariisoo kuwait irra.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيد المبارك تقبل الله منا ومنكم كل عام وأنتم بخير شوف مسلمة الدنيا كان رجبتان هندا كيسانو بقى ربين عيد الأضحى بركم تكو في ربا فري في أفرتمي تكو هجرة التين إسنجاي akkasuma maatii kiyyaallee duraan dursee abbaa kiyya adam eeguu baga rabbiin iidul adahaa bara kuma tokkoo fi dhibba afurii fi afurtamii tokko hijiraa ittiin isin ga'e jedha kabaranaa kabara hegeree isiniif haa ta'u akkasuma jaarsa kiyyaallee hasan kadiir baga rabbiin aanaa alii kan kee wajjin iidul adahaa ittiin si ga'e akkasumas obboleeyyan tiyyaa obboleettii tiyya amaanee adam baga rabbiin ittiin si ga'e akkasuma maakidaa adam baga rabbiin ittiin si ga'e akkasuma caalii adam baga rabbiin ittiin si ga'e akkasuma misraa adam baga rabbiin ittiin si ga'e akkasuma obboleessa kiyya مصطفى آدم بقى ربين اتين اسين جاي أنا علي كي هندي كيسن بقى ربين اتين اسين جاي هريوتان كي يلا هندي كيسن وبقى ربين اتين اسين جاي كبرنا كبره جري اسين فاتو أنا تكن اسين جت بلتي تيسن زمزم آدم سعود ربيرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duraan dursa qophii sagantaa kanaatiif carraa kana nuuf qopheessuu keessaniif guddaa galatooma itti aansuun hordoftoota amantaa musliimaa hundaan baga ayyaana iidal adahaa bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii tokko isin ga'e kanumatti aansuun habiibii yookaan abbaa warraa kiyyaa ibraahim muhee fi maatii kiyyaa fi maatii abbaa warraa kiyyaa cufaan baga rabbiin guyyaa ayyaana iidal adahaa bara kuma tokkoof dhibba afuriif afurtamii tokko isin ga'e itti aansuun abbaa kiyyaa Muhammed Abduu fi haadha koo Faaxayin Dirree fi obboleewwan koo Adam Muhammed, Nuuru Muhammed, Moomina Muhammed, Waliyyaa Muhammed fi firootan koo hundaan baga ayyaana Iidal Adahaatiin isin ga'e. akkasuma hiriyootan koo kan biyya keessa fi biyya maraanuu baga ayyaana iidal adahaatiin isin gahe kan kana qopheessite amatu muhammed suudi arabiyaarra assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد maashallaa dhageeffattoon keenya kan hojjettoota nuural hudaatiin bagittiin isin gahe jettan kiyyaa fi hojjettoota nuural hudaa bakka bu'uun bagolumaan geenne isiniin jedha kan barana kabaja hedduu isiniif haa ta'u isiniin jedha tamsaasa dhibee covid-19 akkuma addunyaa yaaddessee jira biyyoota hedduu keessatti daranuu hammaataa jira dhaabbanni fayyaa addunyaa jimaata kaleessa qofa addunyaa guutuutti namoonni haaraan covid-19 qabamuun isaanii mirkanaa'ee kuma dhibba lamaaf sagaltamii lamaaf dhibba shaniif digdamii torba ta'uu beeksise kun ammoo erga weerarri kun eegalee lakkoofsa isa guddaa guyyaa tokkotti galmaa'e ta'ee jira biyyoonni guyyaa kaleessaa lakkoofsi guddaan itti galmaa'e yuunaayitid isteets biraazil indiyaa fi afrikaa kibbaa keessatti argamu lakkoofsi namoota guutuu addunyaa irraa guyyaa kaleessaa du'anii ammoo kuma jaha fi dhibba saddeetii fi kudhanii lama itiyoophiyaatti har'a covid-19 dabalataan namoonni dhibba afurii fi jaatamii sagal qabamanii namoonni kudhan ammoo du'anii jiru itiyoophiyaa sa'aatii 24 dabran keessa namoota qorannoon koroonavaayirasii taasifamee fi kum torbaaf dhibba sadiif 58 keessa dhibbi afuriif 69 irratti vaayirasicha vaayirasicha argamuu ministeerii fayyaa beeksise namoonni haaraan kudhan ammoo vaayirasichaan du'aniiru kanaanis lakkoofsi waliigalaa namoota qabamanii kun kudha torbaa fi dhibba sagalii fi sagaltamii sagal yoo ta'u kan du'anii ammoo dhibba lamaa fi saddeettamii afur ga'eera kadhageeffataa jirtan sagantaa addaa dhaamsa bagettiin isin gahee itti keessummeessaa jirrudha amma gam dhaamsa keessanitti isin dabarsa.
عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد بسم الله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kabajamtoota jaallatamtoota hayyoottan gaazexeessitoota nuura alhudaa jalqaba irra namni bageettiin isin gahe jechuu ni barbaadu isinuma hayyoottan keenya gaazexeessitoota nuura alhudaa baga rabbiin iidal adahaa bara kuma tokkoof dhibba afurii afurtamii tokko kanaan isin gahe iida milkii kan nasrii kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jecha itti aansuudhaan namni bageettiin isin gahe jechuu ni barbaadu abbaa keenya abbaa jarmaa ismayyootaatiif bilaalota ustaaza keenya xaalii boridallaa ustaazota jarmaa sumayyootaatiif bilaalota koreewwan miseensa aamirran hunduma isaaniitiinuu obage rabbiin iidal adahaa bara kuma tokko dhibba afurii afurtamii tokko kanaan isin gahe iida milkii kan nasrii kan badhaadhinaa isiniif haa ta'u jechaani itti aansuudhaan namni bageettiin isin gahe jedhuun ummiitootan akkaan jaalladhuu fi akkasuma obboleeyyentoo Meemunaa Jamaal, Kadijaa Jamaal, Fatiyaa Jamaal, Aminat Jamaalii fi Abdulkariim Jamaal, Abdulqaadir Jamaal, Yusuf Jamaalii fi obboleeyyan kiyya hundaanuu kan maqaa isaaniillee dha'uuf yeroo na daangessa hundumaanuyyuu baga rabbiin ittiin isin gahe iida nasrii isiniif haa ta'u jechaani. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا قبيسيتوتا قبي راديو نور الهدى hunduma keessanuu baga ayyaana idul adahaa yookiin ayyaana arafaatiin isiniin ga isiniin jedha akkasuma hawaasa muslimaa dhiiraa fi dubara hunda keessan bakka jirtanitti baga isiniin ittiin isin ga'e akkasuma kabajamtootaa fi jaalatamtoota barsiisota barattoota bulchiinsa koreedhanii fi amiirtota hunda garee alhayaatii fi biiftuu islaamaa akkasuma daandii guddinaa baga isiniin itti ga'e isiniin jedha kabajamaa fi jaalatamaa bulchiinsa garee keenna sadiinii sheek aliyii aadam akkasuma koreedhan seeraa koreedhan hawaasummaa hamiirtota garee keenna jalqabaa hanga dhumaatitti hunduma keessanuu baga rabbiin ayyaana iidul adahaatiin isin ga'e warra baranaa warra bara hegeree rabbiin isin haa taasisu egaa aniin kan salaamtaa tan isiniin jedhe obboleessa keessan amiira garee alhayaat irraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu baga rabbiin idaladaa bara kuma tokko dhibba afurii afurtamii tokko ittiin gahe duraan dursa sinima qopheessitoota nuudhaa fi ittaansuudhaan ulamoota kiyya kan biyyaaf kan biyya alaa ittaansuudhaan abbaa kiyya kan Itoophiyaatti kan argaman abbaa raayyaa abbaa fiixaa fi harmee kiyya alimaa abbaa raayyaa abbaa fiixaa harmee kiyya kan akkaan jaallu kazinaa abbaa duraa abbaa hoggii abbaa manaatii fi ijoollee siillee baga ittiin isin gahechuun barbaada obboleessa abbaa kiyyaaf haadha manaa isaanii fi haadha isaanii ijoollee waliin kan biyyatti argaman yaasin abbaa fiixaa fi hajiyyaa abbaa fiixaa baga rabbii isin gahechuun barbaada obboleessa abbaa kiyyaa kan magaalaa biruutti argamu safaa Huseenii fi obboleessa kiyya kan dire dawaatti argamu Ahmad Abbaa Raayyaa Abbaa Fiixaa kan biyyatti argamu Nawwar Abbaa Raayyaa Abbaa Fiixaa obboleessa kiyya xiqqoof guddoo kan maqaa dhahee fixuu hin dandeenye baga rabbiin ittiin isin ga'eechuu barbaada. Akkasuma Suudi Arabiyaatti kan argaman obboleessa abbaa kiyyaa Kaalid Huseenii fi Mijaal Huseen Saabit Yaasin baga rabbii isin ga'eechuu barbaada. Ankan akkana jedhu Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaarraa Ibrahim Raayyaa Abbaa Fiixaa Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kan baranaa kan bareedduu isiniif haa taasisu Assalaamu alaikum.
بسم الله الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خبجم توتا في جالة توتا أردف توتا نور الهدى في قسمس قادة تسو توتا نور الهدى أقسمس مسلمة مسلم تتي خلية الدنيا رجل الهندى نوبة ربي نسنين جاي جتشا أقسمس أبوليا خيا في ماتي خيا في روتا خيا هند ساني تنبك ربي نسنين جاي جتشا أقسمس هذا الرات جالة تمتو في خبجم تو كان جدة ترجم تو بقربين أيانا كانان أيانا أه adhaxaatiin isi ga'e jechuun barbaada akkasumas buleeyyan kiyya akkasumas guddanyoota kiyya hundi isaanuu sharaf mahammad muniir sharafoo akkasumas mahammad abbattii hundi isaaniitiin baga rabbiin isiniin ga'e jechuun barbaada akkasumas immoo inshaallah buleeyyan kiyya kan biyya jiranis warra haadha manaa kiyyaatis warra kiyya hundaanuu baga rabbiin isiniin ga'e kan baranaa kan bara gareesin jedha wassalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Egaa kanin ergaa bakka isiniin ga'e dabarfachuu barbaadu jalqaba irratti musliimoota addunyaarra jiran hundaa bakka isiniin ga'e jechuun barbaada itti aansuudhaan isinuma qopheessitoota TV Nuuraan Hudaa bakka isiniin ga'e jechuun barbaada. Itti aansuudhaan abbaa manaa koo Abduljaar Dabdasalaam bakka isiniin ga'e jechuu barbaada. Akkasuma maatii koo godina arsii bahaa aanaa roobee gandaa hariyaa shankooratti argaman abbaa koo hajiseen hajaliyyaa harmee koo baatirii ibraahim obboleettii koo fatiyaa hajiseen firdoosaa hajiseen izzaddiin hajiseen muhabbaa hajiseen akkasuma intala koo sumayyaa abduljawaad bageessiniin gahe jechuun barbaada warra baranaa warra bara ekereessin haa goduun jira akkasuma hiriyaa tiyyaa makkiyaa abdeetan suudi arabiyaa riyaaditti argamtu bageessiniin gahe jechuu barbaada ergaa kana kan isin dabarsu ani shukriyaa haajiseen saudi arabiyaa irraa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu kabajamtootaa fi jaalatamtoota qopheessitoota reediyoo nuural hudaa duraan dursee isinumaan bagee dula dhahaa geettanii isiniin jira itti aansuudhaan maatii koo kan arsii bahaa aanaa jejuu keessatti argaman abbaa koo ganna manzaatiif ummii too makkoo haaji kamaaliif obboleewwan koo kan dhiiraa bilaal gannaatiif imaad gannaatiif hozeefi gannaatiif muhammad gannaatiif akkasumas obboleessa koo kan magaalaa finfinneetti argamu utmaan gannaatiif akkasumas ukhtii tiyya aaminaa fi aishaa gannaatiif iidul adahaa mubaarak isiniin jedha itti aansuudhaan warroota rabbiif jecha jaaladhu kanin isaanis rabbiif jecha na jaalatan akkasumas islaama kullii bakka jirutti baga rabbiin iidul adahaadhaan isiniin gahe isiniin jedha isaan keessaa ustaaz muhammad huseen kanas xaayifitti argamu akkasumas ustaaz abdurrahmaan saalis kan asuma suud arabiyaatti argamuu fi akkasumas adaadatoo bilqiisaa haji kamaal tan as suud arabiyaa magaalaa makkaatti argamtu iidul arafaadhaan mubaarak isiniin jedha hunduma keessanuu jazaakumullahu khayran ana obboleettii teessan faatu qaagaa suud arabiyaa magaalaa makkaarraa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu bismillaahi irrahmaani irrahiim assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu duraan dursee warreen bagattiin isin geeyyuun isinuma hojjettoota reediyoo nuural hudaa akkasuma ulamaa'ota mashaayikoota munashidoota du'aa'ota islaamaa biyya jiran hundattuu diirra beekuddisaa jiran hundaan bagattiin isin geenjaani akkasuma hawaasa islaamaa hordoftoota amantii islaamaa hundaanuu baga ayyaana iduladaa bara kum tokkoo fi dhibbaa afurii fi afurtamii takkaatiin isin geenjaani akkasuma maatii fi firoottan keenya bakka jiranitti magaalaa fadis akkasuma jechuudha aanaa fadis jechuu kiyya akkasuma magaalaa awwadaay finfinneetti warreen argaman hundaa'u bagattiin isin geenjaani akkasuma shariikan keenya kan nu beekanii fi kan nu beekne hundaa'u bagattiin isin geenjaani akkasuma barattoota diin islaamaa bakka jiranitti kan garee adda addaa irra barachaa jiran hundaan bagattiin isin geenjaa keessaa barattoota halayaatii fi biiftuudhaa fi daandii guddinaa jalatti barachaa jiran koreewwan amiirran bagattiin isin ga'een isaaniin jaa akkasuma jechuudha rabbiin bakka jirtanitti nageessinitti haa ta'u kullu aami waantuun bikheer kan akkana isiniin ja'u aliyyi adam oomaan maskatirra.
assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu duraan dursee namoonni ni bagatti isin ga'e jechuun barbaadu isinuma qopheessitoota qophii raadiyoo nuura lubdaa hundaanuu baga rabbiin iidula dahaa bara naatiin bagatti isin ga'e bakka olmaanutti nu ga'e akkasumas haadhaaf abbaa kiyya kanneen oromiyaa baa gaara mul'ataa aanaa qoloddaa rattaa diimainatti argaman abbaa kiyya taa'ir maammatii fi haadha kiyya safiyyaa isaaniitiif akkasumas haadha mana kiyyaa jaalatamtuuf kabajamtuu aafiyaa siraajii fi akkasumas obboleeyyan kiyyaa fi obboleeyyan isii haadhaa fi abbaa isii maraanuu bagatti isiniin ga'e hora baranaa hora bareedduu rabbiin haa taasisoo akkasumas gaa obboleeyyan kiyyaa kanneen suudii arabitti argaman obboleessi najaash taa'irii fi akkasumas gaa adeera kiyya abdoo ammadii fi haadha mana isaatii fi obboleeyyan kiyya kanneen na beekanii fi kanneen na beekne hundaanuu bagatti isiniin ga'e warra baranaa warra bareedduu rabbiin haa taasisu warra bara bara hundaa'u deebi'ee iida godhu rabbiin haa taasisu akka akkana isiniin jedhu obboleessa keessan abdallaa taa'ir maammas suudi arabiyaarra.
bismillah ar-rahmaan rahim salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh qopheessitoota tv nuural hudaa dhaggeeffattoota tv nuural hudaa iidul mubaarik isiniin jechuu barbaada itti aansee olumaa illee kennan warri as irratti nu barsiisan kan maqaa isaanii lakkaa'utti yeroo na daangessu keessattuu barsiisaa kenna barsiisaa aqiidaa qulqulluu rabbiin umrii isinaa eressu hunduma keessanuu iidul mubaarik isiniin jechuu barbaada ittaansee haadhaaf abbaa kiyya bakka jiranitti obboleen kiyya waliin iidul mubaarik ittaansee hiriyaa tiyya jaallatamtuu fi kabajamtu mardiyaa amaan kan ammaaf makkatul mukarramaa keessatti argamtu baga rabbiin jaarsa kee waliin itti sigee kabaranaa kabara hedduu rabbiin nuufaa taasisu itti aansee ganektara keenya xalibuu ridallaa yookaan abbaa jaarmaa yesumayyootatiif bilaalata iid mubaarak isiniin jechuu barbaada ankan akkan isiniin jettu obboleetti teessan maryamaa leenjisoo riyaadirra.
عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد عيد مبارك عيد مبارك عيد مبارك عيد مسلمني هندمتون قيا أرنتنا كلبي سابها رسولا خف بشننا قلات ربي قد شكري دقل فنا خن ربي ننقاه برقيا الرخنا مسلمني هندم تنقيا وانتنا كلبي سابها رسولا خفري بشننا قلات ربي قد شكري دقل فنا خن ربي ننقاه برقيا الرخنا درب اللرات ولك بملي ربي قدسا مرت سلني أرك والكبني ربي خانني بقى سنقاهي والي نسجني درب اللرات ولك بملي ربي قدسا مرت سلني أرك والكبني ربي خدني بقى سنقاهي والي نسجني خرب النقاهي قوية أرانتانا قوية قمتشونا عيد خانك ابنا خوف اللي قمني waliin dabarsinaa kan fagoo kan dhihoo hundi walit dhufnaa kan rabbiin nun gaahee guyya arraan taanaa guyya gammachuudhaa ciida kana qabnaa koofallee gammannee waliin dabarsinaa kan fagoo kan dhihoo hundi walit dhufnaa
kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhaamsi keessan kan fakkaata dhaamsi nuti sagantaa kana irratti dhiyeessin ka guyyaa kaleessaa salaata asrii dura sa'aatii sagal mataa irraa hanga sa'aatii sagaliif daqiiqaa soddomaa qofa keessatti ergame kan daqiiqaa tokko hin caalle kan qulqullinnaan dhaga'amu yoo ta'u dhaamsi sa'a jedhameen duratti fi boodatti ergame kan ulaagaa beeksisa irratti bahe hin guutin tokkollee kan hin dhiyeessin ta'uu isin yaadachiisa. Namoonni dogongoraan dhaamsi keessan isan jalaa hafe yoo jiraatan ammoo dhiifama isin gaafataa ammas irra deebine bagittiin isin gahe isiniin jechaa sagantaa keenya kaadhaa asumaan goolamna. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة